بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد برمسكنا ككدني تربيسو waa'ee siiraa rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam baratanii irraa fayyadatuu laalchifnee barumsa dabre keessatti waa'ee waggaa kudhanii tokkeessootii fi kudhanii lammeessoo fi kudhanii sadeessoo argame dubbanne akka waggaa kudhanii sadeessoo yeroo hajji'i rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gosa hedduurra deemanii akkuma aadaa isaanii nama jahaa ka biyya yasrib yeroo san jedhamtu eegasii maqaa madiinaa jedhamu baafamte namoota biyya san irraa dhufe akka isaan qunnamaniin dubbanne namni jahaan sun jahaanoo achumatti amananii biyya fitti deebi'anii hajji itti aantu nama kudha lama tahanii dhufanii rasuula rabbii wajjiin alayhi salaatu wassalaam qunnaman kudha lamii isaanii ammallee deebi'anii dacwaa godhanii muscab waliin ergee rasuulli alayhi salaatu wassalaam nama torbaatamii fi shan ka torbaatamii sadi dhiiraa ka ammoo lama dubarti'i achi as erganii haala ajabaa bareedaa tokkoon saganteessanii ummata kaafiraa jalaa dhoksanii akka isaan rasuula rabbii wajjiin waliigaltee guddoo godhan taasisan waliigaltee sanirratti egaa waan heddutti waliigalan jenne achirratti mootummaan ijaaramte nama torbaatamii fi shanii kanarraa namni kudha lama filatamee kudha lamii sanirraa namni tokko ammallee filatamee kudha lamiin sun akka barlamaana biyyatti ilaalamanii tokkichi sun ammoo akka dura taa'aa mootummatti ascad binu zuraara filatame akkasitti hijira irratti walii galan akka muslimiin namni muslimaa hunduu madiinatti hijiraa bahu hajji ta qureesh gubbarra eegasii dhageettee ummata fixxee dhabdee rabbiin jalaa baase jenne saniin booda achirraa darsii kennatti eegalla rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ajaja fi amrii fi baasanii akka namni muslima tahe hunduu madiinatti hijiraa bahu waggaa kudhanii sadihi amantii rabbii facaasuu dadhaban makkaa keessatti kanaafuu amma ammoo ifni khayri'ii tokko waan ifeef huloon khayri'ii waan banamteef bakka huloon khayri'ii irraa banamte sanit akka namni hunduu hijiraa bahu nama barbaachisa amma eega lafa argatanii nama barbaachisa nama mootummaa ijaaru barbaachisa amrii baasan rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam yeroo amrii kana baasan namni dandayu kan dandeenye ka horii qabu kan qabne dhiiraa dubartiin bakka jiru hundarraa akka madiinatti hijiraa bahuu amara rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maaliif mootummaa achitti ijaaruuf hijiraa jechuun ikwaanii namni kun waan qabu hundaa lakkise ooruu ifii lakkise mana ifii lakkise qabeenya ifii lakkise keessaa luqqa'uu jechuu waan xiqqoo miti dirqama rabbi yeroo moonni akkanaa kun taatee dhuftu waan xiqqoo miti namni gargar baha yoo amma nama mana qabu ka suuqii qabu waan kana hundaa lakkisee rabbiif keessaa bahe yoo jedhaniin hundi keessaa bahuu hin danda'u hijiraa jechuun lafa tanan miidhamtanii qureesh isin ajjeesu jirti du'a jalaa baqadhaa jechuu miti lola gudda rakkoo gugurda of qophaawaa jechuu lakko amma qureesh qofaa aalama hunda dura dhaabatuuf qophaawaa jechuu baqaa miti wan isaan deemaniif mootummaa haqaa gad dhaabuuf yaa'an rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka hoggaanni addunyaa gubbaa amma jiru kun yeroo baq gama bakka tokko irraa bi- gara biraa baqatuun argamtu dura ifii lubbuu ifii nagaya baasa mee hoggaana feetan laala addunyaa gubbatti yeroo rakkoon takka mudattu dura waraana haga irra huna qabu ifii keessatti argame akka lubbuun isaa nagayaan nagaya baatu godhee eegatafiitii nagayatif hubate eegasi ummata kaaniin socho'aedhaan rasuuli rabbi aleyhi salaatu wasalaam akkasin goone lubbuu ifillee nagayan baaf horii isaatiif ilmaan isaa odoo akkasit isaan jiran ummata muslimaa achi keessaa tokko tokko hoyyaasan rasuuli rabbi aleyhi salaatu wasalaam hoggaana dhugaa jechuun sana sirreessani namni kun ifirumaan yaa'u eenyu xeenyu wajjin deema karaa kamiin baatanii akkamiin baatanii eessatti wal geettanii rasuulatu sirreessa alayhi salaatu wassalaam abalu ati manaa bay yeroo akkanaa bay yeroo akkanaa bay bakka akkana akkana wal gaya sinqii nama hin qabne ammoo mallaqa fuudhanii sinqii kedhodhaniifi kana nyaadha kana dhuga karaa saniin deema karaa kanaan achi dhaqa rasuulli alayhi salaatu wassalaam hijiraa kana sirreessuu eegalan halkanii guyyaa hojjetan jechuudha qureesh ammoon ajabde guyyaa lafti jalasiin bariitu magaalaa namni hagni tokko keessaa dhabame guyyaa hunda ardha yoo namni shan dabre bor nama kudhani gaaf kaan nama jaha gaaf kaan nama digdama namni akkanuma keessaa luqaa magaalaa ganama lafti bariitu hundaa namni hagni tokko keessaa dabre magaalaa magaalaa waan biraa haasawni biraa hin jiru namuu luqqa'eetuma yaa'u jira manni abaluu dhabamne manni abaluu hidha'a warri abaluu warra hin jiranii maaltu argame magaalaa shorora kanatti keessatti argame akka namni baqatee as keessa yaa'u jiru kun muslima taate ummata qureeshii qajeela galteef ammoon ajaban namni dura taa'an isaanii muhammadi alayhi salaatu wassalaam inni hin baqanne kunu asuma jira hin baqanne inni hin jira kun ajabsiise sila akka haala addunyaatti namni waraana fii dura baqatu malee boodan baqatu sila tun ajabsiifte garuu eessatti deemanii eessatti deemanii hin galle shakkan ammoo eegasii gaa oduun guddoon duubarra dhufteef karaa jaajusa isaaniitiin oduun baay'een bal'oon dhufteef akka warri baqate kun hundi isaanii madiinatti deemu namuu madiina yaa'aa jira dubbiin galteef dubbiin tun gallaafiin ummanni baqatu kun ikwaani ka amma hijiraa bahu kun rakkoo gugurdootu mudate hijiraa san irratti namni waan qabe waan qabu biyyee fi tatti dhalate dhiisee keessaa deemu jechuun waan xiqqoo miti garuu rabbiif dhiisan waan san hundaa waa hedduttu ka isaan gam namni yeroo hijiraa bahu rifannoon irraa mul'atu tokkolleen hin jiru eega hijiraa bahee achi dhaqellee namni yaadda'ee boo'ee biyya fiiti yaadee as deebi'e tokkolleen hin jiru namni nama dirqulleen hin jiru maaltu akkasin isaan jabeesse wanti isaan akkasi jabeesse gammachuu mootummaa waggaa kudhan isii gadhaabatuudhaaf yaaddofne amma bira geennettu gammachuu santu itti dhaga'ama hunda isaanii lammata rabbii guddaa nu wajjin jira itti dhaga'ama biyyi kiyyallee haa dhabu mana horii kiyya haa dhabu daldala kiyya haa dhabu rabbii kiyya qabat itti dhaga'ama sadaffaa dura taa'an keenya rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam na wajjiin rakkoo tana qaba achitti as na ergee madiinatti na ergee makka narraan hafu na wajjin dhufuu jiraata na wajjin rakkatuu jiraata yoo beelees wajjin yoo hoggaanni keessa jiraate waraanni tokko ikwaanii akka fedhillee ta'uma jabaata garuu yoo hoggaanni isaa biyya biraa taa'ee achitti qanani'ee waraana sitti cittaa'ee beela'ee rakkate waraanni sun in laafa hoggaanni isaanii waan wajjin jiruuf jabaate amma kun wanni afraffaa isaan jabeesse biyya itti baqatan biyya ajabaati biyya qalbiin isii banamte qilleensi isii hunduu qajeelee amantii islaamaa jaalate ummanni dhaabatee dhaabatarra nama eegu namuu mana kiyya seen jedhee nama kadhatu biyya akkasitti deeman hunduu isaanii laaffifte bifa saniin hijiraa bahan hundi isaaniitu rasuulli sirreessee fi alayhi salaatu wasalaam dhoksaan akkasitti yaasan namni osoon dhoksin hijiraa bahe cumar bin khaxaab qofattu jira cumar yeroo inni hijiraa bahu nama digdama waliin qopheesse rasuulli alayhi salatu wasalam akka namni digdamaa wajjiin hijiraa bahu namni digdamaa ka qofaafii deemuu hin dandeenye ka gargaarsa barbaachisu nama digdamaa waliin qopheesse rasuulli alayhi salatu wasalam isa qofattu dhaabatee qureesh keessa namni haati isaa ilma haa dhabdu niitiin isaa dhiirsa haa dhabdu ijoolleen isaa yataamaa haa taatuu barbaade nafaana koottaa jedhan hijiraa bahaa jira qalbii qureesh qiyaasa malee cabse bifa saniin hijiraa bahe sullee rabbi maal godheef sababaa jecha isaa kana akka qureesh faana deemtee warra miskiinaa san hin miine rabbiin guddaan godhe namni kun hunduu ammoo dhokaanan deeme yeroo gabaabduu keessatti ji'a lama keessatti namni hunduu makkaa keessaa dhume nama sadi male rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam abubakr siddiiq aliyun abi xaalib warra kana sadeen male namni hunduu magaalaa keessaa dabre magaalaa keessaa dabree nama sadeen kana qofa jira qureesh dubbiin tuun galteef akka ummanni kun madiina yaa'u jiru akka qureesh galteef wanni namaa galchu nama tokkottu maqaan isaa ciyaash ibna abi rabiicaa jedhama ciyaash ibna abi rabiicaa jedhama obboleessa abii jahlii haadha tokko abbaa abba'a abii jahli obboleessi isaa kun muslima hijiraa bahe hijiraa baanaan obboleessi abii jahli obboleessa ifii tokko ka kaafiraa ka haaris jedhamuun fudhatee madiinaa dhaqe madiinaa dhaqee obboleessa ifii kaanit dhaqee sossobe maal jedheen haati teen dhukkubsattee ta du'aati osoon duune cayaash marroo tokko ilma kiyya ilaan arguu barbaada jette kootu abboo dosiin hin duune irra dhaabadhu laal jedhanii rifatee dhugaatti fakkaattee deebisan yeroo makiinatti magaalatti deebisan makkatas deebisan hidhanii akka inni sochoone godhanii akkasitti qureesh itti yaa walii yaamanii manguddoo qureesh nu gowwoota keenya akkanatti hiinee deeffanna namni hunduu deema gowwoota keessan akkanat deeffadhaa jedhaniin لعنه الله فرعون هذه الأمة شيطان أمتاتي أبي جهل لما قرأ ملئتي أبي جهل ummanni muslimaa hijiraa bahe nama sadi malee yoo namni tokko sistamni tokko ka bakka takka jiru namoonni hagni tokko waliin jiraachuu dadhabanii wal rakkisan namni si wal rakkifteen kun yoo sirraa baqatee biyya biratti baqate gammachuu sitti dhagayamaa rifannoota sitti dhagayama gaafii ajaa'ibaati jechuun kiyya amma qureeshii fi ummanni muslimaa kun waggaa kudhanii sadii wal rakkisan ummanni muslimaa homaa rakkifne qureeshuma waa rakkisa qureesh nu wajjiin jiraachuu hin dandeettan jedhanii waggaa kudha sadi ummata kana rakkisan yoo ummanni kun bakka biraata cinaatti galu argate biraa deeme qureesh gammaddee warri hamaamoo warri bada'aa kun nu biraa deemani akka feenetti sanama keenna gabbaranna akka feenet aadaa teenna irratti bullaa warri badoon kun nurraa deeman jedhanii gammadammoo maaliif nu biraa deeman jedhanii rifatan gaafi jiru ammatti akkasuma namni tokko yoo dhaaba siyaasaa tokko qabaatee fakkeenyaaf mootummaan dhiibbaa irra goote biyya san keessaa biyya ollatti hundi isaanii baqatan mootummaan sun hin gammaddimoo rifatti rifatti maaliif rifatti wanni qureesh rifattee jara tana jala rakkattee barbaadduuf maal waa hedduuf tokkoffaa warri baqate kun ijoollee isaanii obbolowwan isaaniiti namni hunduu mana hundaa madasseene nama hundaa madasseene santu rakkisa tokkoffaa lammata deemanii mootummaa fi achitti jaaratanii yoo amantiin islaamaa tun facaatee biyya hunda qabatte qureesh ummata daldalaa fi kacbaa tana ummana kacbaa tana dhufee ziyaaratuun jiraatti sanama gurgurtuun jiraatti sanamni namni irraa bitatu hin jiru daldalli sii martu karaan irraa hidhama tanaaf hin hayyamne sadaffaa tatana hundaa olii wani namni kun biyya kanarraa baqatee biyya bira deemuuf maal qilleensa jirjiiratee achuma ifirraa qananii argateetuma jiraatuufi yoo if sirreesse jabaatee biyya tana deebi'ee qabatuuf san egaa wanni guddoon haga ammatti namni ati jibbitu tokko yoo inni silaa biyyaa sirraa baqate silaa eebbatti dabaltee fi nagaa nurraa dabri malee wanni biraan jirtu garuu wanni hunda isaanii haga ammatti rifachiisu waa abadaa achiin achi tahuuf hin deemu if jabeessee if sirreessee natti as deebi'uuf deemaa tana qureesh illeen tanuma beekti natti as deebi'uuf deema jirti mootummaa dhaabuuf yaa'an mootummaan tun yoo dhaabatte aalama hamatti namatti itti amana biyya godhatti waraana godhatti diinni sii ka tokkoffaa kam qureesh mataare afraffaa wanni isaan guddoo yaachise bakki sahaaban itti hijiraa baatu tun madiinaa tahu yathrib tahuu tanattu isaan rifachiise maaliif ummanni achi qubatu owsiif khazraj ka jedhamu kun ummata lolaati ka lolaan beekame namoota jaynoota akkasiisan yoo inni heger waraana godhate as deebi'e rakkoo gugurdoon nu mudataa tanaaf rifatan garuu gaa wanni takkittiin isaan amma diqo gammachiisu muhammad alayhi salaatu wassalaam deemuu dhabee as jiraatuu isaati muhammad haga ammaa asuma jiraami tun guddoo isaan gammachiifti maal jedhan amma eega namni isaa hunduu achi deeme eega biyyi sun isatti amante innilleen kama deemu osoo inni hin deemne wal geennee murtii takka haa dabarsinu jedhan dafanii gosa hundarra nama yaamanii gosa takka qofa gosa warra rasuulaa qofaaf irraa lakkisanii walgayii godhan walgayii eessatti daarun nadwa parlamaana qureesh mana mana mootii mootummaa qureesh achitti walgayan guyyaan kam guyyaa khamiisaa digdamii jahaa ji'a safar gartuume gaafni jaraa walgayan ji'a dilhijja'aati jiini sun dhumee muharram dhumee safarilleen amma dhumaaf deeme ji'a lamaaf wah jechuu ji'a lamaaf wah eega waliigaltee ummata ansaaraa wajjiin rasuuli rabbii godhe ji'a lamaaf wah keessatti namni hunduu hijiraa bahee dhume guyyaa digdamii jaha ji'a safar waggaa kudhanii afree so'o ergamiinsa rasuula rabbiirraa alayhi salaatu wassalaam waggaa kudhanii afraffa'a ji'a safar jiini safar ji'a lammataati jiini tokkoffaa akka islaamatti muharram jiini lammataa ammoo safar walgayan guyyaan guyyaa khamiisaati namni hunduu achi walgaye maanguddoon silaa namni barbaachisa hunduu achi dhufe warra rasuulaa banii hashim malee isaan irraa lakkisan achitti namticha kana maal goonaa jedhanii haasawan qissaa tokko jira bakka tanatti jaarsa tokko ka isaan hin beekne dhufee maanguddicha dura taa'aa gosa banii tamiim warra najdii kana fakkaataa dhufee abboon isin wajjin jira jedhee shayxaanni akkasii waliin seenee walgayii tana keessatti argamee ka jedhamu tokko jira qissaan kun saxiixaa miti hin thabanne qissaan kun qissaa gadhaabaa ta'aa miti oduu odeeffamtee akkuma oduu taatee facaate qiyaasa malee kitaaba hunda keessa jira ammoo akkamitti wanni kun argamtee nama namni beeku hin jiru garuu gabaabinatti shayxaanni insii hunduu achiin walgaaye shayxaana jinnittuun hajamu warri maal godhe shayxaana jinnitti shayxaanni insii abu jahli jettamu shaybaa ibn rabiicaa jettamu cutbaa ibn abi rabiicaa ibn rabiicaa jettamu abi sufyaan jettamu nadr ibnu xaaris jettamu umayyaa ibnu khalaf jettamu shayxaanni yoom hafere shayxaanni gugurdaan hundu achitti walgahe walgaheegaa walgahiin dheertutu deeme walgahii isan keessatti maal goonaa wanni wal mari'atan haa manatti hiinee akki inni beelan du'u goonuu abboon sun hin taatu jedhan ammallee maal goona haa gaalarra tiinee gaala leenjii hin qabne maqo maxaqo irratti hiinee irratti hiinee haadan haa gaala waliin gadhiifnee haga cehuun haga cehuun haa ajjeesu sunis hin taatu haga oofan abboo haa ajjeefnu jedhan yoo ajjeefne nama tokkot ajjeesaa nama ajjeese san gosti isaa hegedhin ajjeefti akkam goonaa kanarratti amma abii jahli yaada badaa tokko fide yaada kana maal jedhe aboo nama afurtamaa gosa hundarraa gabbaafne namni afurtamaa bakka takkaa haa dhawu gosti hunduu bakka takkaa haa ajjeeftu gosti isaanu hundaan loluu hin dandeettu nama afurtamaa ajjeessuu hin dandeettu gumaa haa kenninuufi dubbiin agarsiisaa dhumte sanirra walii galan yoo amma yeroon kun waaree guyyaa khamiisa digdamii jahaa ji'a safar waare yoosuma وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك جد ربي هينمو إن أجيفنمو أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إسان شر هجتني يرو ربي شر رت هجتي يوسم جبريل قد فقابو sila amma akka jiru ilma nama silaa dubbiin akka irra badaa deemaa irti qiyaasa malee namni tokko ka quba hin qabu hin jiru maanguddoo haga barlamaana kee jirtu san malee yoos jibriilitti dhufee aboo warri murtii tanarra ga'e rabbiilleen si hayyame bahi jedheen edana mana kan keessi reente tiran bulin jedheen isaan yoom ajjeefneedhaan amma guyyaan kun waaree miti borganama rasuulli alayhi salaatu wasalaam aadaa isaa gara galgalaa rafanii yoo lafti bari'iifas kalooftu wadda'atanii harama dhaqanii achi salaatan maal jedhan mana jalatti eegnee ganama subi yeroo inni manaa bahu obboroo bahu san achi dhajjeefnan yeroon du'aa yeroo san ganama subii jumaataa jechuu guyyaa digdamii torbaa ji'a safar bor ganama jechuu dhufee egaa rabbiin guddaan itti himee jibriil edana mana kan keen bulin jedheen eenyu na wajjiin deema eenyu wajjiin hijiraa bahaa jedhee gaafate rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam jibriil abubakar siddiiq waliin hijiraa bahi jedhe rabbi isaan hayyame allahu akbar abubakar siddiiq rabbii guddattu akka inni rasuula rabbi wajjiin hijiraa bahu qopheesse jechu allahu akbar guyyaa digdamii torbeessoo guyyaa jimaataa ganama subii waggaa kudhanii afreessa o rasuula rabbi ajjeesuu murteeffatan isaan garuu rasuuli rabbi yoosuma osoo walgayiin isaanii dhumtee isaan addaan hin deemin rabbiin guddaan ittiin yoosuma yeroon sun waara'ee aduun hoowwiti yeroo waara'ee kana biyyi biyya oowwaati namni olii gadi yaa'u yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam suuta mana fiitii bahanii mana abibakir siddiiq dhaqan wayaa matarra kaayatanii wayaa namni hin beekne matarra kaayatanii akka namni fagoo ilaalu hin beekne godhanii mana abibakir siddiiq deeman rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam waa hagamtu mataa isaanii keessa yaa'a sagantaa hagamtu mataa isaanii keessa jira علي بن أبي طالب والنسان هم بفتنيف تكو أرح جرى لتشوف علي بن أبي طالب تكفى أكا إني سيري رسول الرئيد نبول عليه الصلاة والسلام لبو إفي قرقريتشو بيتيتشو لأن تربي تنجل جيراتي warrikun borganama rasuula rabbi ajjeesuu idaa beektaati siree san gubbaa bulu jechuun allahu garuun beeka akka wanni rabbiin itti murteesse malee wanni biraa san tuqnin beeka radia allahu anhu wa ardaah hijira rasula rabbiirraa eegalle alayhi salaatu wasalaam eegalle waggaa kudhanii afreesso maal jedhan egaa waa lamaaf Ali hambisan hijirarraa tokkoffaa idan akka siree isaanirra bulu lammata rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam amaanan qureesh hunduu isa bira jirti zamana san rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam akka bangitti ilaalama namni hunduu horii fi ka qabu achi kaayata bar warrummaan isaa lolu sun horii fi rasula bira kaayata alayhi salaatu wasalaam bar waa nama ajabsiisaati ikhwaan wallahi akkas dubbintu wama dhugaati warrummaan rasuula rabbiitin lolu ka rasuula rabbi rakkisu kun horii isaanii bakka birattiin amanu rasuula rabbii bira kaayata alayhi salaatu wassalaam amaanaa qiyaasa hin qabnetu rasuula rabbii bira jira bangiirii baan fudhanne jechuudha rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam akka inni amanaama aan beekan dhibbarraa dhibba shakkii takkaan malee san horii kana nama horii kana hundaa abbootaa haa deebisuuf waa kana lamaaniif hojiin tun hojii guddoodha jechuudha tokkoffaa halkan kana siree rasuula rabbirra bule bor ammoo boriif guyyaa haga tokko keessatti amaanaa hundaa abbaa isiitii haa deebisuuf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam ka'e mana abubakar siddiiq dhufe wayaa matarra kaayatanii yeroo yeroo orra'aa tawaari'e tazalaata zuhudhii duraasan yeroo namni socho'ee olii gad deddeemuu miti yeroo namni wal ziyaaratullee miti takka'a guyyaa saniin dura mana abubakar siddiiq yeroo saniin hin dhaqne rasuulli alayhi salaatu wassalaam yerooma arge abubakar siddiiq beeke fidaahu abii wa ummi abbaa faadha kiyya an si bite wallahi maa jaa'a bihi fi hadihi saaca illaa amr wallahi akkinni rasuula rabbii wanni yeroo kanaan fide waan jabdu jedhe dhufna rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam seenanii taa'anii akrij man cindaka jedhe nama sibira jiru kana ijoolleef dubartii tanarraa yaas jedhe rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam jennaan abi bekir siddiiq warra isaa guutuu khidmaa rasuula rabbiitiif qopheesse waggaa kudhanii sadii maal jedheen hagana jennaan innamaa hum ahluka bar warra kan keeti yaa rasuula rabbii jedheen wa namni ajnabii namni alagaawa si keessa jira warra kan keeti bar warra kiyya jedheen biabii anta yaa rasuula allah nama tokkolleen sodaatin mana kana keessa jedheen yoos rasuuli rabbii sala allahu alayhi wasalam maal jedheen rabbiin naa hayyame jedheen hijiraa bahu hagana yeroo dhagaye أبي بكر الصديق لفوت عليه مال جتك مرة باي تتيبس الصحبة الصحبة بأبي أنت يا رسول الله الصحبة بأبي أنت يا رسول الله نلكسن سوى الجين ديم يا أرقما ربي سوى الجين ديم يا أرقما ربي سوى الجين ديم أجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الصحبة هيجري والجين ديم ربي قدرته هي مسأني abu bakar siddiiq yoos hadiisa tokko aishaan odeessitu keessatti maal jedhe waan ajabaa yoos dhaabatee booye dhaabatee booye akka ijoolleetti abu bakar siddiiq radia allahu anhu waardaa wallaahi waan nama ajabsiisu dhaabatee booye ikwaani aishaan maal jette falam akun adrii beekaan turre jette anna axadan yabkii min shiddati ilfarax namni tokko gammachuu yoo itti guddaten booyaa takka an beeknetti hataa ra'aytu abubakri yabki haga abubakri guyyaa san dhaabatee booyo argutti jette gammachuu gammade maaliif gammada rasuula rabbii wajjiin hijiraa bahuuf gammada ikwaanii rasuula rabbii wajjiin hijiraa bahuu jechuun osoo nama jiruu addunyaa laalu taate sila qiyaasa malee badduu beek sila qiyaasa malee khaxara maal akka qureesh jalaanaaf nin beeka inni qureesh bakka fedhe inni seeni akka jalaanaaf haga ajjeeftutti osoo tana yaadu garuu rasuula rabbii wajjin hijira murteeffate inni sila namoota akka zamana kanaa doo taate nama wallahi mashkuulaa si wajjin deemu danduu nama biraa barbaadadhu jedha sila nama hoggaanaa tokko fakkeennaaf ka mana isaa kaafirri marsee taa'u jiru waan mara waraana mara qopheessanii karaa mara hidhanii yeroma inni bahe isaaf nama isa wajjin deemullee gubna jedhanii ta'anii eeguu jiru anas eegaa si waardeessaa hayyee nu deema si wajjin deema namni jedhe nama dhugaan lubbuu ishii wareegi garuu abubakar siddiq jaalalarraa booye dubbiin hanni sun dhumatte ta'anii amma sagantaa baasuu goran dubbiin amma bakka taphaan jirtu sagantaa baasan sagantaa keessan maal jedhan waan silaa akkamitti hijiraa baana waan maraa qopheessan maal jedhan halkan kana dura mana rasuulli rabbi mana fiin bulu warri ganam subii dhufe weeraruu hedaa beeki edanumayyuu siree tanarra rafin jedhan ammo isaan wal isaan sirreessan akka mana kan kee rafne aliyyi haa siree gubbaa rafu osoma ganamayyuu hin gayin rasuulli alayhi salaatu wasalaam achirraa as dhufee mana abubakar siddiiq keessa haa waliin turanii yoo halkan haqni duraa kun dabree namni rafe gandi rafe fuulduraan akkan baane mana duuban huloo banatanii gama duuban lachuu akka bahan eega bahanii ammoo lafa kiiloomeetirii saddeet asirraa jirtu gaara dheeraa tokko gaara kana koranii gaara san keessa goda jira goda san keessa seenanii guyyaa sadi akka achi oolan guyyaa sadiin booda nama qajeelan lafa beeku kireeffatanii madiinan karaa lama qabdi karaan tokko karaa qajeela ka ummanni irra yaa'u ka gabaabaa kana karaan tokko immoo karaa dheeraa bahararra deemu karaa rakka otii namni baay'een nuun beeku karaa badaa dheeraa sanirra akka deeman bifa saniin hijiraa akka bahan sirreessan amma garri deemanoo yeroo manaa bahan madiinan makkaarraa kaaba jirti yoo makkaa dhaabattu madiinan kaaba kan kee isaan kaaba tanatti dhiisanii gara kibbaa deeman faallaa deeman jechuudha kiiloomeetirii saddeetan kana faallaa deeman faalla deeman kiiloomeetirii saddeetii tan achi turanii nama amanama karaa irra beeku ka ammoo amantiin islaaman ta'in ka namuu isan shakkine abdullaahi ibnu urayqit jedhamaa nama amanama'a mallaqa guddaa kennanii fi akka geejjiba waan hegar yaabbatan isa bira kaayanii inni guyyaa sadiin booda akka bakka saniif fidu sun hagasii dhumte waa sadi ta biraa ammallee barbaachisa dura geejjiba deemaniin kana rasuul abiibakir siddiiq armaan dura qopheessee jira waan isaan lachuu yaabbatan armaan dura qopheessee jira yaa rasuula rabbii nu qopheesse kiyya kana yaabbatte jedhnaan hayya yaabbadha ammoo mallaqa isaa sii deebisa jedhee rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam sadaqaa akkanumaan guurratu miti eegasii rasuulli waan barbaadu alayhi salaatu wassalaam guyyaa sadeen amma as oolan kana oduu magaalaa keessa deema'aa jirtu hundaa beekuu barbaadan maaltu jira maaltu jiraan tun baay'ee nama fayyaddi maal yoo feete sagantaa ati keette kana waan cabsuttu jira yoo oduu magaalaa keessa jirtu qajeela quba qabaatte sagantaa kana jijjiirta yoo ammoo oduu takkaillee quba qabaachuu baatte sagantuma goggogaa duraanii sanirra deemte sun si miidhuu mala kanaaf rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaarraa waan magaalaa keessa jira waan qureesh irra walii galte beekuu barbaade namni oduu tana akka basaasatti oduu guutuu guyyaarraa rasuulaa fiduu danda'u eenyu nama kanaaf qophaa'ee jira eenyu kun abdullahi bin abi bakr siddiq gurba abubakr siddiq ilmi warra abubakr siddiq takka gurbaan kun guyyaa qureesh wajjiin oolee halkan achuma gara galgalaa achi rafee yoo namni martuu rafu achii ka'ee as dhufa waan guyyaa kana jira hundaa oduu kennee fi ganama subiin bahee ammallee achi deebi odoo laftin bareedu hayyee nama guyyaarraa marroo guyyaa sadi akkana si deddeebi'u namni heger shakkee argee faanasaa jala deemanii as dhufu mala akka faana tana namni hin garre nama tokko ka duraan gabricha abubakar siddiq ture inni amantii islaamaa fudhannaan abubakar siddiq bilisa godhe tokko jira aamir binu fuhayraa jedhama inni akka re'ee karaa kana tiksu ganama subii re'ee karaa kanarra as bobbaasa fidee haga oofu gaara rasuulli faa kee jiran kana fida dhufe re'ee aanan ilmee kenneefi irra bahee dabra galgala illee irra deebi'ee aanan ilmee kenneefi irra bahee as deebi'a faana gurbaa balleessa jechuu inni tiksee horiiti guyyaa sadeenu karaa kanarra tiksa dhihanaaf kana waan nyaatan hoo sullee nama biraatiif kenname eenyuu kenname sun intala abi bakr siddiq asmaa binta abi bakr siddiq radiallahu anha wardaha ikwaani yeroo san intalti tun hin baatti dhirsi zubayr ibn awaamiga hijiraa bahe inni isin hin baatti ji'arraa boodaa keessa jirti ba'aa gaafsan jedhan kiiloometiri saddeet gaara san kortee guyyarraa marroo tokko dhihana fiddiif warri abubakar siddiiq mee ikwaani warra akka meelaala rabbii keessa sodaadha hundi isaanii amantii tanaaf hojjatuuf qophee qaban jechu yaakii ilmaan keenyaaf warra keenya rabbiin guddaan akkasiin waa godhu ganda akka ganda abubakar siddiiq kana ka hundi isaanii walii ol amantii tanaaf hojjetu rabbiin guddaan nu haa godhu sagantaan kun bahee maal jedhan galgala kana atilleen ammarraa jala qabii waan silaa dalagattu akka nama waa tokko dhagayini ka waa tokko kun beekne nu lachuu haa taanu jedhan maal godhan namuu ofirraa waan ummanni hunduu arguu danda'u akka daddalagan karaa dhaabatee kuun ofirraa oorruu fi kun ofirraa mana fi tolfatuu waan jechuu waan baay'ee nama mashkuula godhuu danda'a nama shakkii namarraa baasuu danda'a takka abubakri illee uuma dalaga akka nama jaataniin godaansaa tun seentee baqaaf qophaa'u jiruuf hin fakkeessine guyyaa sana zuhurii sanirraa haa galgala nama uumafii dalagata ummanni kaafiraa dhufeetu maanguddoon irra baatee laaltii jarri hin baqanneen jirani hin baqannee qofaa miti umayyoo quban qabanii ofirraa kuun ofirraa dallaa fi hidhataa kun waan fi daddalagataa akkana dubbiin tolta dhini gammadanii bulan yeroo rasuulli bulee osoo duuba rasuulli amma akkatti walii galle yeroo duraa rafan kanayyuu aliyyi siree isarraa haa rafu irratti walii galan aliyyi waan maraatti himee rasuulli rabbii qophaa'e umriin isaa yeroo san waggaa digdamii sadii aliyyi umriin aliyyi ali bin abi taalib waggaa digdamii sadii rasuuluma guddise mana rasuulaa keessa guddate inni ilma adeera isaa ammoo manuma rasuulaa keessa guddate gammadee dirqama san fudhate keessattuu wayaa rasuula rabbi bulee takka jira beekamtuu magariisa jira wayaa san akka uffatu ganama subi amaanaa maraa galchee eegasi akka qofaa fi hijiraa bahu yoos rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam osoo asumaaree ijoolleen tulleen hin jirti dubra jira waan hagamtu jira waan kan addaan sirreessan ummanni kaafiraa yeroo silaa halkan gara bariirratti silaa dhufu galgalaan dhufee mana marse galgalaan dhufanii osoo namni hin rafin mana marsan rasuulli silaa yeroo sanit achii bahanii gurbaaf nama maraa raffisanii deemanii mana bakka siddiq dhaquu barbaadan amma alayhi salaatu wassalaam yoo isaan jedhan kunoo manni marfame yoo isaan laalan manni marsanii kunoo waraanni mana qabe akkasi manni hidhamee jira maal godhame manni marfame hidhame sagantaan duraan kaa'e bakka tokkoffaa amma meelamu midhamu jira eega mana ammaan marsan akkamiin bahuu danda'a rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo inni baha jedhudha yeroon ajjeesanu yeroo san
amma dubbiin jabaatti gaa
maal godharre
gama rabbii guddaa deebi'u amma
yoos jibriil dhufe
alayhi salaam namni erg- namni qarqarsa rabbii guddaa qabu waan yeroo tokko illee miidhamu jibriil dhufe yeroo san dhufee maal jedheen waa takkan sodaatini osoma isaan akkana taa'anii qawwee fi qabatanii si daawwatan keessa bahii dabri jedheen waa takka namni tokko sin argu allahu akbar allahu akbar rasuuli rabbii qopheeffatanii meeshaa fi hidhatanii waan maraa qopheessanii socha'an yeroo gabbahu suuratu yaasiin qara'an rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam suuratu yaasiin qara'an rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam waraanni akkana taa'ee eegaa beeka waraanni ajjeesuuf dhufe hidhuuf hin dhufne beeka ajjeesuuf dhufe waraana taa'ee qophaa'ee eegu jiru keessa bahan rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam yoos jecha rabbii guddaa qara'anii
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون
allahu akbar yeroo rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam haga san qara'an hunda isaaniitu rabbiin guddaan raffise rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam biyyee fuudhanii nama afurtamaa ka mana marsee jiru san irratti mataa isaanii irratti jigsan biyyee maalif jigsan biyyee an asuma jira osuma isin asteettan bahee dabre dandeettii rabbiitin rabbiin guddaan isin keessa baasee na dabarse itti himuuf hunda isaanii irratti biyyee matarra jigsanii hundi isaaniitu korrisanii rafan hirriba ajabaa isaanii akkana wal boraafatee korrisee rafu namtichi kaafiraa tokko ka dubbii quba qabu irra bahee yoo inni laale kunoo jarri akka ajabatti rafan yoos dubbiin galteef gaafatee jarana maal jedheen hirribaa kaase rifatanii ka'an maal eegdan jedheen muhammad eegna jedhanii dubbatin badaa deemaasii jedheen muhammadii maal eegdanii miti muhammad qaata dabre korriftanii akka dootti raftaniif gartanii silaa waa takka as teetanii waa eegna ettanii asin ciiftan jedheen lakkin dabareen jira jedhanii dabree da- hin jiru wanni san isinii himume mataa keessa maaltu biyya isin irra jesse hunda keessanuu maaltu biyya kana gattu isin safaraa bule jedheen yoo isaan qabatanii ilaalan kulli hundi isaanii kunoo biyye amma dubbii isallee dhugeessan garuu re'eegu jiranii amma maal jedhan qaawan laalanii yoo laalan kunoo aliyyi akkanan rafa aboon kijibda muhammad ka rafu sani wayaa isaa uffate kunoo rafa callisi deem jedhaniin wal morman amma gariin maal jedhu abbo akka badan rafne ammallee biyya nurra jiksanii dabruun dhabu jedhu gariin ammoo kudoo ka rafu kana ilatee nan garramo amma maal jedhan namtichi kana dhugeessin ammoo ilatee ni dhugeessin waan argu jiru dhugeessinaa keessa wal dhaban gariin maal jedhan koota mana cabsinee seennee ilaalla isa taatuun ajjeefna isa tahuu baattuun hun garra eega san murteeffatan ammallee aboo maqaa nu balleessanii mana kana dubartii keessa jira ijoollee keessa jira mana dubartiin keessa jirtu cabsi- cabsanii seenan jedhanii maqaa nu balleessanii dhiisaadha laala haga tokko moquma eeggatan bari isaan waan ajaa'iba akkasii waardiyaa taa'aa bulanii yoo lafti bariite lafti guyyaa taate alii hirriiba keessaa ol ka'e gabbaye yoo sirrifatanii kana aliyyi qabanii qiyaasa malee dhaanan hidhanii muhammamee yennaan hin beeku jedhe eesir yennaan hin beeku jedhe dhaanan qiyaasa malee ifirraan dhoowwine firruma itti fidhiise maaliif tokkoffaa rabbiin guddaan lola nuun hayyamne yeroo san lammata ammallee namnummaan tokko si qarqaru maaltu jira hunduu kaafira magaalaa karraa boodaa isaa bar jarri lamaan irraa bo- isin nama sadii turtan karraa boodaati lamaan eda baate si karraa booda alii qofa sadaffaagaa waan rabbiin isa hambiseeftuu jira amaanaa deebisi jedhanii yoo amma lola seenee du'e maaltu amaanuma saniyyuu abbaatu- abboota siitii deebisa kanaafuu aliyyi lolan seenne akkasumas sabree jagnummaa barammoo leenca aliyyi silaa namni akkasitti dhaanee cal'isuu miti garuugaa yoo sagantaa qabaatte sabruu qabdaati sabree akkasitti hidhanii hidhaa tana yeroo dheertuun hiine yeroo gabaabduun booda wam akka sa'aatii tokkoo lamaa hidhan qofa hiinan abboo namni kun balleessanta sa'aatii miti balleessanta muhammadi muhammad barbaadannee haa ajjeefnu jedhan isa gallakkisanii inni achi deebi'ee amaanaa tana hundaa abbootaa deebisee guyyaa sadii achi oolee amaanaa galcha'aa oolee guyyaa sadii hin booda qofaa fi hijiraa bahee madiinaa dhaqe lafti yeroo bariite qureesh rakkoon hagana geettu isaan mudannaan daddaffii akka wal geettan jedhan iyyanii magaalaa hundaa waraanan hidhan waa hedduu amma murteessan waa afur tokkoffaa mana abubakar siddiiq guutumatti haa qabani magaa lammata magaalaan guutuun akka jirtuun akka hidhamtu mana tokko tokkoon akka sakattaanee barbaannu sadaffaa badhaasa nama isa ajjeese takkaa jiraa fide takkaa du'aa isaa fide gaala dhibba tokko isa irratti gaala dhibba tokko abubakar siddiiq irratti akka kenninu afraffaa karaa silaa asirraa haga madiinaa hundaa akka barbaadinsa takka armaan dura namni argin akka barbaannu kanarratti warra qasaas jedhamtu jira faana faana namaa dha'uu beeku faana horii dha'uu beeku faana namaa dha'uu beeku jira warra s- muuxannoo san qabu kireeffannee faana isaanii takka takkaan akka dhoofnu jedhan sadeen afraan kana murteessanii hojiitti godhan egaa mana abubakar siddiiqin jala qaban mana abubakar siddiiq dhufnaan egaa abii jahlima waraana fudhatee mataa fiitii dhufe mana dhawanii intalti isaa asmaa jalaa bante abbaan kee mee jennaan hin beeku jetteen kabale qiyaasa malee kabale haga gurroon isii gurrarraa cittu takka kabale yeroo sanis sila dubartii kabaluun amma aadaa isaanii keessatti eebi dubartiin hin kabalamtu garuu inni fuwallaale achii gaa warri faana dha'u kun yoo inni haga ammaa magaalaa keessa ka jiraatu taate mana tokko tokkoon barbaannee keessaa gabbaafna yoo inni ammoo amma jiraatee ka baqatu jiraatu taate karaa hundaa hiinee magaalaa marsinee akka yeroo inni gabbayee achi garree qabnu yoo inni ammoo ka armaan dura bahee jiraatu taate warra faana dha'uu beeku kana finnee akka akka ajabatti faana dhooynu jedhan warri faana dha'u kun egaa faana fuudhee mana abubakar siddiiq irraa faana fuudhee haga oofu gaara isaan keessa jiran kana fide faana namaa ikwaanii lafa gaaraa goggogduu san keessatti faana dhawwechuun nama dhibdi sanii wajjin osoo deeman osoo deeman gaara koranii goda isaan keessa jiran gubbaa dhadhaabbatan dhufanii wallahi gaaru ta'u kan dhufanii kiiloomeetirii saddeet faana dhawanii yeroo achi dhufan gubbaa dhadhaabbatan jarri goda keessa jirti haga abubakar siddiiq jedhu takka yaa rasuula rabbii osoo gallaalanii nu arganii jedheen calli jedhee maal dubbattaa miti nama lama ka rabbiin guddaan sadaffaa wajjin jiru osoo haga fedhe laalan nun argani callis jedheen abubakar siddiiq bakka tanatti qissaa hedduu odeeffama tokkoffaa yeroo bakka godaa kana dhufan goda kana seenna rasulli jennaan yaa rasuula rabbi nattu seene sakatta'ee laale yoo nagaya taate deebi'ee sii himaa na eeg jedheeni rasuul seene in seenee waan jira maraa qulqulleessee boolla arge boolla hedduu boolla tana wayaa fi ciree hidhe hidhe hidhe wayaan harkaa dhumte boolla bira taa'ee rasuula rabbiitiin narra taa jedheen boolla lama seen jedhee rasuula rabbiif yoo rasuula rabbii seenan mataa kiyyera narra raf jedhee rasuula rabbii ofirra raffisanii boolla tana lamaan miila fiitiin itti dhaabatan kanatti miila fiitiin cufan jechuu rasuula rabbii isaanii irra rafe alayhi salaatu wassalaam isaanii akkana jiru dhufee jawween abubakar siddiiq iddite nyaatte yoos ka jawween isaa nyaatte in dubbanne in sochoone maaliif hin socho in akka rasuulli rabbii hin hirriibaan ka'aniif alayhi salaatu wassalaam jaalala hagam geettu rasuula rabbiitii qabame ikwaani akka yoon rasuulli waan isaan gubbaa ciisu rasuulli lafa akkana ciisni mataa gudeeda isaanii boraafatan waan akkana rafu jiraniif miila fi hin sochoofne kaa jawween idditi yoo summiin jawweetun seente imimmaan ow'on irraa jigan akkanatti gadi imimmaan kana fuula rasuula rabbi irra jige rasuula rabbii ka'e maaltu si qabate yaa abubakar siddiiq jennaan yaa rasuula rabbi jawwanna nyaate jedheen maanan kaasin jennaan hirriibaa si kaasuu dadhabee jedhan yos rasuula rabbi sala allahu aleyhi wasalam rabbii fii kadhatanii hancufaatti tufanii miila sanitti rabbi kadhatanii yoosuma rabbiin guddaan fayyise akkaan dhukkube miili sun isaan biraa akka bakka tanatti odeeffamu saapophaa ankabuut saapophattu mana kana duratti goda kana duratti mana ijaaratee jarri yeroo dhufan osoo namni wahii as seene sila waan kanan cabsaa eega waan kanan cabsini namuun seenne jedhanii irraa deebi'an qissaa jedhu tokko jira qissaan kun sahihaa miti da'iifa qissaan tokko ka kanallee irra da'iifaa shimbiree lama saphaliisa lamattu dhufee mana san dura dhalee huloo duratti jechuu yoo jarri dhufte shimbirreen achi dura jirti ilmaan firii achi jiranii osoo silaa jarri karaa han dhufte wanni kun martuu silaa karaa hanarraan buqqaatii namuu bakka tanan seennee jedhan jira tunfaan qiyaasa malee da'iifa qissaan kun karaa tokkollee kasabatuun hin qabu amma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nagayaan bakka san gayan bakka deemaniif san nagayaaf gayan nagayaan gayan maaltu nu hafe amma duuba guyyaa sadeen kana isaan as keessa oolanii akkamit asirraa socho'anii eega isaan socho'anii ammoo rakkoo hagam geettut karat isaan mudate akkamitti madiinaa gayanii yoo rabbiin guddaan achiin nu gaye darsii itti aanu keessatti waliin baranna haga darsiisan keessa wal geennu wallahu subhaanahu wataala aclam جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم عند كيسن ربي قدان سن لها جالته نما رسول ربي جالته كرا إساء قبته قاد إساء عرشي ربي جل ولين تائه hawdii rasuula rabbii harka rasuula rabbii ka mirgarraa bishaan fudhatee dhuge jannatu firdoosi keessatti ollaa rasuula rabbii ta'ee wajjin qubatu rabbiin guddaan nu haa taasisu galatooma hundi keessanu jazaakum allahu khayran wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh